Qophii misoomaa. Oromiyaa naannolee adda addaatti bokkaa guddootti roobuutti jira. Agi tokko immoo ammallee roobaa arfaasaa eeggataa jira. Agi roobeef facaafachuutti jiran karoomni agatti dabree waan facaafatan lolaan irraa dhiqilleenuma jiran waa'ee bokkaa baranaa. Soraan ogeessaa raaga qilleensaa Itoophiyaa tokko dubbisee jira. Sana dura garuu ka qonnaan bultoonni dubbatan dhageenya. Mee gara soraattan sin deebisa.
Barumtuun saanii gabaaree caqasaa. Ashama ashama ashama ashama hayya gabaaree jiyaa ashama ashama. Shama shama hayya gabare jiya.
Ajjaan galchuun sannagaa horii wal gulgalee keessumatti itaardaa agi tokko warra horii galfateetiin elmachuu jir dhaqqabadhee bilbilaan dubbise akka kan immoo karaarraatti dubbise garaa shawaa bahaa dabarreetiin ganda qobboo luuxoo tamsaa dabarra obbo Tufaa arganne obbo Tufaa horii galchuu jiranii argee maatii isaanii waliin horii galfachuu jiranii obbo Tufaa horiin keessan maal fa'a?
Horii maalaa horii gaafatti illee na qaba. Horii diqaarumsan horii Ameerikaan illee na qaba. Re'ee illee na qaba horan illee na qaba gaalan qabu.
Horii galfachuu jirtanii galchuma nagaa horiin nagaa wal gulgale.
Hunduu nagumaan galan hunduu nagumaan galan.
Ayyee obbo Tufaamee bokkaa argachuu jirtan.
Bokkeen dhufaa jira gaa kun eeggachaatuma jirra samoona dabre nu roobee jira haga ta'e qophaa'ina keenya itti qophoofne haga ta'e qonne. Haga nu qochisiise qonne amma immoo nu jalaa goggogaanii eeggachaa jirra.
Duumansi waa'ee mul'ata.
Duumessi hin jira duumessi hin jira hin bilikisalleedha. Numa marseetuma kun gungumaa gungumeetuma nurra dabra.
Oo gungumee dabruu jiraayu. Yoom roobi jalqabe kana yoom isanii roobe kana bokkaan qara.
Ji'a dabree keessa darbee ammallee egaa eeggachaa jirra oduu amma nu roobee gaariidha. Sirriitti gadi qabnee gadi qabee roobne egaa daddabree daddabareetuma wannoo jedhee lafa dheedhiidhaa ta'u gaa itti qophaa'inaan itti jirra.
Lafa babbaqaffattanii lafa qoqqotattanii.
Waraddaa lafa boqqolloodhaa ta'u baqaqsinee jira.
Amma wanni isan facaasuu jirtan maan amma dubbii tana.
Amma waa wanni facaafamu jiru misooma wannoodhaa malee jallisiidhaa malee. Wanni amma facaafamu jiru of fuuldura kana gaa waan roobni yoo kan dhufu taate ji'a amma of fuuldura deemu kana dhuma isaatirra gaa boqqolloo hin facaafna yoo deebi'ee kan nu roobu taate lafa amma baqaqsine kana miidhagsinee hin facaafne inni yaanna.
Shawaan bahaa isaatiin isan bokkaa argattan yoo.
Amma ji'a kanaan booda gara kudha shaniitirra ji'a caamsaa kana keessa kudha shanirra nu roobee wannoo jennee boqqolloon keenya illee nuuf ga'a eeggachuullee hin danda'a akkasitti jira.
Malee ammeetii sa'aatii bokkaan roobuu miti malee lafa babbaqas.
Amma sa'aatiin amma amma roobeen maa nu qochisiisa kaa sagantaan qonnaa amma mataafillee garbuufillee waan qophii qonna idileedha idilee gannaatiif ta'u amma kan qotamuyyuu sirriitti gadi qabee roobe.
Akka itti roobuu malee roobuutti hin jiru.
Sa'aatii itti rooba barbaachisu gaara roobu dabree dabree gaafannoo jira. Akkasitu jira.
Shawaa baha keessaa ganda kam faatu bokka argatee dhageettan lola horiin lola dhugee fa'a dhageettan.
Ganduma keenya illee roobee lolaa horiin dhugeedha. Lafa boqqolloo lafa boqqolloodhaa ta'u baqaffatee harki guddaan baqaffatee jira lafa boqqolloodhaa.
Qophooftanii ofii keessan sila sanyii fa'aa qabdu waan facaafattan fa'aa qabdu adoo bokkaan silaa irra akka dansaasanii roobe.
Qophoofne sanyii hin qabne.
Lafti teessan xaa'oo malee midhaan baafti jechuun lafa turtifataatii lafa.
Xaa'oo malee amma zamana kana keessa eenyumtuu iddoo lafa bosonaa ta'ee lafa fakkeenya lafa daangaa dhumaa irratti argamee lafa takkaan qotaminuu kan jedhaatu taate malee xaa'oodhaan kan hin qotamne eessa jira zamana kana keessa. Xaa'oo malee midhaan wal hundeebu.
Xaa'oo argachuu jirtu sila.
Indee xaa'oon galee jira mana kuusaa guutee jira. Yaa'u bitachaa jirra itti qophaa'aa jirra.
Midhaan maanfaan facaafattanii kana bokka qofa eeggattamoo jallisii wayii qabdan isan.
Nu jallisillee ni qaba.
Jallisiin teessan eessa maqaaneen?
Laagaa Hawaashiirra.
Amma bokkan keessa yoo isaan eeggattan abdiin eeggachuu jirtan yoo.
Torbuma kanarraa kaasee amma gadi qabee nu roobe waan jiru hundaa qulqulleessinee mucuceessinee ni qonnaa qonna keenya itti deddeebinee lammataatillee ka sadaffaatillee qonnee bilcheessinee sanyiidhaaf qophiidhaan xaafitillee ni barbaada lafti garbuutillee ni barbaada lafti boqqolloo ta'u asmaraan boqqolloo amma amma bakka iyyumattuu ammoo barbaachisa naannoo godina shawaa bahaa kanarratti hojii kana keessa nu roobee ji'a amma itti jiru kana fullaasee ji'a ammoo caamsaa sanii keessa wannoo jedhe wanni hunduu bakka yeroodhaan numa jechuu hin danda'amu.
Ganni dabre midhaan galfattanii badalla fa'aa xaafii fa'aa qamadii fa'aa maal galfattan gootara keessa homaa qabdu.
Homaan jennu numa qabna. Dooddoo irratti bakkee jiru jiru irratti hanqinni jira. Wayyumaa garuu roobni hin dhabamne inuma jira. sa'aatii dabarsee waan roobeef lafti bishaan hin dhugne naannoo sana irratti dumaa bokkeen itti roobu hanqinni callaadhaa mul'ate naan barahaa hin dhabee yaa fireen isaatiillee guutuu dideetuma wannoo jedhe Eh.
sababii kanaaf namni immoo akkaataa yeroo eh, roobni itti roobee wannoo jedhe saniin itti qophaa'ee waan lafa jiruufu Mm.
duggasuma bakka hanqina callaattu nu quudame waan duraan baqaffamee qotamee qulqullaa'ee aduun nyaatee gaggalabatameen qotamee ta'uu wannoo jedhaniif qixxaba qixxaa ta'e sababii kanaatiin Amma omtaatee fuyyuutu qophaa'uu jirtanii bokkaa eeggachuu jirtu.
amma eeggachaa jira.
Ahaa. Horii elmachuu jirtan fakkaattanii horii elmattanii fixattanii yookaan qixeeffattanii moo elmachuu jirtanii? bo- Ee, amma horii elmaa jiranii Ee, jabbii amma immoo jabbii jalaa galchaa jiranii ee.
akkasitti jira.
Awwa dansaayyee gam keessanii san jitti darbitanii ta'an ammoo waaqirraa eeggattanii waaqi bokka sanii buusin dansaayyee nagaan bulla horii elmachuu jirraa jettanii.
Sirriidha dhugaadha. Eshi eshi galatoomaatillee.
Nagaa waaqa keessa.
Eshi eshi.
Ayyee.
Anaati qaraarsa gurraachaati gandi kiyya addeessa katamaan siginageellee booranaati gudinugjiiti achi jira Abqaraars bokka argattanii.
bokka akka nam gammachiisa akka namni hin garre bokka akka bubbee hin qabne gahee karfafuu hin qabne bokka billiqee malee hin dibbifne bokka akkana habaan sugaa akkana bokka akkana nuroo bokka akkana sadaa hin garre bokka Hara deemuu jiraa naan jettee fulaat kaatii fakkeenyaaf eh, gara godina gujii keessa jalqabdeetiin fulaat waliin geette. Eessa kee baatee dabarte kana?
laftan kee ba'ee dabre arqalloo aanaa gooroo doolaati jalqabee haga hawaasa gidduu sana haga adoola haga doola haga booree haga garsala haga irba muuda haga maleekaa maleekaa jedhanii lassuun haga gartee as cuf deemumaa jira lattisun bokkaa wal qixeessa hawaasa haqisaasamanne finfinnee bokkaan bokkaan moojoo geetto abbo moojoo geetto agattu bokkeenu guddaan fi ammoo laf guddoo wal qixeessa bokkeenu laf guddoo wal qixeessa guddoo Eh, Gara jirtanii qotattanii namni qotate facaafatee hara dambalaa naqee bokkaan kun gara godina gujii faallee taanaan gara ciccikallee cufin naqa ciccikallee waan hin naqeen hin qabu ammoo lafa facaafatanii facaasaan sun hin lattillee guddoo roobi facaasu nam dhowwee haga amma facaasuma jiranii ammoo diqqoo bineensii lafa midhaan lafa midhaan diqqoo bineensiitti babba'uu jira tamshiin diqqoo bineensiitti babba'uu jira waan kan diqqoo nama ofirraa sodaachuu jira waan sun malee eh, lafa gammaallee qotachuma jiran.
Aha, maan akkan facaafname akkan yoo dhiyaatanii dabartan kana.
wani namni facaafne iyyuu hin jiru boqqolloo kan hin facaasanii garbuun facaasanii qamadiin facaasanii xeefiin facaasanii boloqqeen facaasanii eh, shumburaan facaasanii namni facaafne iyyuu hin jiru baadallaan facaasan Bokkaan kun bofuluma yoo akkan dhageettanii haga dabree roobuu jiru fakkaatu moo sila haga roobuu malee kaanitti dursee roobuu moo yookaan ammoo hin gabaabataa jedhamu maan dhageettan bokkaan gannaa kun hin gabaabataa dhaga'uu jirtu. moo?
bokkeen akka gabaabatu iyyuu hin buune beekta bokkaani maggaabitii jedhu kan hin roobe beekta maggaabitii adun gahin gimbooti irra roobuu jammare beekta Bo- bokkaa gamma caama jedhan hin beekuu danda'u maal jennaan buusan bokkaa buusan biyyatti ilaalta kana gamma buusan ammallee gara rooni jalaan hin mul'anne gubbaa jiran Gara jirtan kana sanyii argachuu jirtu sanyii qabdu namni waan facaafatu qaba.
sanyii tagaan baranaa sun qabna akka dansaa qaban sanyii gamma guddoo facaafata Lafti teessan yoo akka laaltan eh, lafa xaa'oo malee midhaan hin baafne moo ufumaaniyyuu biyyee boora. Lafti teessan biyyee akkamii qabdi kana wayaama jira hooticha jira biyyee boora jira.
biyyee diimtuu jira biyyee qayyaatee jira qayyaatee illee ni jirti Ahaa.
qayyaatee jechuun ta biyyee bete wayaamaaf hootichaa wal keeji wayaamaaf hootichi xiqqoo walkee jirtu Ahaa tanaafuu xaa'oo guddoon barbaaddan.
biyyee lafee nasa midhaan hin baafne iyyuu hin jirtu jira Ahaa tanaafuu namni midhaanittum jira.
akka malee midhaan guddoo baasan midhaan ganna baraan namni gamma nyaachuma jira Amma midhaan biqilan kun inni bu'aan hagam ga'e daraaranii yookaan qunxanii fulaa akkam jiran.
jira ka daraare illee ni jiran kam daraare daraara qaban illee ni jiran Omtaatee fuun namni facaafachuu jira.
akka dansa Kaan facaafa.
guddoo facaafachuu jiran horii illee ni gabba Kaan facaafachuu jira kaan haramachuu jira.
kaan facaafachuu jira kaan haramachuu jira ittum jira cufaazii namni tokkollee kaan midhaan lafa xaafatee irra ban jiru namni ittum jira maan jennaan bokkaan gargar nam poota akkasiin deemuu jiran Dansaayyee dansaayyee dhaabba dhaabba raarsi guddoo si galateeffannaa karaa deemuu jirta karaa karaa nagaa deemii karaa walaa dhalee deemii guddoo si galateeffanna. Gara obbo Dirribaa Qorichaa Dabarra Daayirektara Daayirektaroota Raag Meetirooloojii fi Akeekkachiisa Dursaati. Obbo Dirribaa lafti ammaan tana bokkaa argachuu jiran eessa eessa fa'aa akka naannoo yoo deemne.
Eh, galatoome akkoo beekamu kan yeroo ammaa kana roobni naannoo gara eh, dhihaa kaaba dhihaa fi eh, jireessa gara kaaba ba'a malee naannoo laafaan gubbaa irratti roobni bal'inaan eh, bal'inaan eh, roobatii jira keessattuu yeroo ammaa kana rooba bal'inaan argachaatii kan jiran naannoo oromiyaa irra jireessa jechuu dandeenya gara caalu garuu gara godina gujii godina booranaa godina baalee godina arsii akkasumas godina harargee bahaa fi lixaa irratti roobni mirgisee roobatii jira itti dabalaan naannoo uummattoota kibbaa irra jireessa hunda isaanii irratti roobni bal'inaan itti roobatii jira gara biraatiin immoo naannoo eh, sumaalee kibbaa irratti roobni bal'inaan roobatee akka jiru kan ragaan meteorolojii agarsiisu naannoonni oromiyaa gara lixaa kan akka lixa shawaa akkasumas gara wallaggaa fi gara jimmaa gubbaa irratti roobni roobaa jira itti dabalees immoo gara naannoo amaaraa roobni akka roobatii jiru kan agarsiisu garuu irra jirees arfaa sanbaranaa erga seenee qabee walumatti qabaatu jechuu dandeenya naannoonni kibbaa fi kibbaba Itoophiyaa gubbaa irratti roobni mirgisee yeroo darbaa caala bal'inaanis fi baay'inaanis illee akka babal'achaatti roobaa jiru kan ragaaleen agarsiisaa jiru.
Bokkaan kun bokkaa hagam abdatan jechuun bokkaa dafeetiin bisaan lafa gad lakkisee nama biraa dabru fakkaatamoo lafa tokko dhooboofuu qotuu hin danda'anii dhoqqooftee cancanooftee qotiyoon laf qotuu danda'uutti hin jirtu bokkaa guddaan roobuu jira akka tokkisuma roobee laf jiruu jira.
Bokkaan amma roobaa jiru kun keessattuu rooba arfaasaa bakkeewwan argatan naannoo kibbaaf kibba gubbaa irratti kan itti abdatamu jechuu ni dandeenya maaliifini erga roobni calqabee akka baatii tokko akka darbeera erga roobni calqabee naannoo kana gubbaa irratti kan waqtee bokkaan hin dhaabate miti bal'inaan baay'inaanis ta'ee lafa hedduu uwwiseeti roobatii jira jechuudha. roobni roobu kun immoo naannoo kana gubbaa irratti keessattuu naannoo horsiisee bulaa gubbaa irratti bishaan akka bal'ina argatan faayidaan isaa hedduudha jechuu ni dandeenya gama qilleensatti ibsuu fudhanne roobni kun haa xiqqaatu hamma arfaasan jiini arfaasaa kun yoon arfaasaa kun dhumanitti jechaadha amma caamsaa dhufuutti bal'ina akka roobni akkatti fuudhan ni dandachaadha garuu haala ramaddeetiin ji'a ji'a caamsaa booda naannoo kibbaa fi kibba ba'aa gubbaa irratti haala ramaddiitiin hin dhaabatachaadha roobni gara lixaa fi gara kaaba lixaa fi giddugala gubbaa irratti asii ol babal'achaa deema bishaan amma roobu kana sirriitti itti fayyadamuun garmalee murteessaa jechaadha.
Dansaayyee akkana namni nu caqasaa jiru illee tana qabaachaa waan harka qabdamuu facaafateetiin qonnaan bulaa illee shamaa shamaa milkaa jenna. Soora halakeetiin nagaan bulla.